kun as waashingtan diisii irraa ka darbu sagalee ameerikaa sagantaa afaan oromooti. tamooltaan hordoftoota keenya bakka irraa nu caqasaa jirtan maratti nagaan keenya sinaa ga'u wixata muddee 25 bara 2023 har'a guutummaa addunyaa keessatti ayyaana dhaloota gooftaa yesuustu kabajamee oola kanneen ayyaaneffattan maraan baga isin gahee jenna qophii har'a kan isin keessummeessu an tuujubee horaati qophiilee keenya har'aa keessatti ka dhiyeessinu keessaa. ayyaanni dhaloota gooftaa yesus kristos har'a guutuu addunyaa biratti kabajamee oolaa walwaraansi israa'eliif hamaas gidduu ennaa ayyaana dhaloota gooftaa yesus itti fufee jira kanneeniif gabaasaalee kabiroo ka qophii har'aaf qindeessine keessaati hanga xumura sagantaa keenyaatti nu hordofaa jechaa amma gara oduu har'aaf jennetti dabarra.
akka boltan hordoftoota keenyaa oduu har'aa kan isinitti mu'aan mitikuu fiqaaduuti komishiniin mirga namoomaa itiyoophiyaa gabaasa guyyaa kaleessaa baaseen naannolee haaraa giddugaleessa itiyoophiyaa fi kibba itiyoophiyaa keessatti keessuma godina hadiyaatti poolisii manneen murtii fi waajjira abbaa alangaarraa kan hafe ji'a hagayyaa bara 2015 irraa kaasee hanga ji'a darbeetti miindaan hojjettoota mootummaa akka hin kaffalamiin jiru mirkaneeffadheeraa jedhe. hojjettoonni mootummaa miindaan irraa dhaabbateeru rakkoo hawaasummaa diinagdee fi xiinsammuuf saaxilamaniiru jedhan dr biraayitmaan gabra mikaa'el koomishinii mirga namummaa itiyoophiyaatti daarikteerri mirgoota hawaasummaa fi diinagdee akka gabaasa koomishinichaatti miindaan dhaabbachuu isaarraa kan ka'e barattoonni kuma dhibbaa ol manneen barnootaan ala akka jiranii fi hospitaalli tokkoo fi buufataaleen fayyaa kudhan akkasumas keellaawwan fayyaa 49 aanaalee badiwaachi bahaa fi lixaa keessatti cufamuun tajaajilli addaan cituus eereera dhimma kanarratti. hooggantoota godina hadiyaa akkasumas bulchiinsa naannoo giddugaleessa itiyoophiyaa irra deebii argachuuf yaaliin sagaleen ameerikaa taasise hin milkoofne haa ta'u malee kanaan dura bilbilaan hooggantoonni naannolee kanneen rakkinichi jiraachuu sagalee ameerikaatti himuu isaanii gabaasaa turuun keenya ni yaadatama gabaasni hawaasaa irraa kan yoonaataan zabdiyoosi.
beela naannoo tigraay keessatti mudatee jiruuf furmaata kennuurra hooggantoonni naannichaa ji'a tokko oliif walga'ii irratti dhimmaa jiru jedhan paartileen siyaasaa mormituu afur ibsa kennaniin.
paartiin areenaa tigraay baayitoonaa saalsaay wayyaanee tigraay fi wuddib tsinaat ibsa waloon kennaniin bulchiinsi mootummaa yeroo ji'a tokko guutuu walga'ii irra waan jiraniif beelli tigraay keessatti mudatee jiru xiyyeeffannoo dhabeeraa jedhan waajjiraaleen mootummaa hedduunis sababa walga'ii kanaan cufaa waan ta'aniif tajaajiloota argachuunis rakkisaa ta'eera jedhan hawaasni idil addunyaas beela naannoo tigraay keessatti uumamee jiruuf xiyyeeffannaa akka kennuuf waamicha dhiyeessaniiru dhimma kanarratti deebii akka kennaniif kan gaafatamanitti gaafataman koomishinii sodaa balaa bulchiinsa mootummaa yeroo tigraay dooktar gabrayoot gabra gizaabeer bulchiinsi mootummaa yeroo kan naannichaa beela mudatee jirutti furmaata taasisuuf koree paartileen mormitootaa keessatti filataman waliin ta'uun xiyyeeffannoo isaa isa tokkoffaa godhatee hojjetaa jira jedhaniiru jechuun maqaleerraa mulgeetaa asbahaatu gabaase.
kan lolaan raafamaa jirtu sudaan keessatti daandii baadiyyaa tokko irratti sagaleen konkolaataa darbaa jiru jiraattota gandaa rifaasisa. humni addaa sudaan kanneen rsf jedhamuun waamamu gara kibbaatti waraana biyyaa waliin wal waraanaa nutti dhufe jechuudhaan sodaatu ka ganda gama kaabaa waad madaanii bakka waraanni hamaan qaamolee lamaan gidduutti geggeessamu keessa jiraatu rahaab namni jedhaman akka jedhanitti uummanni rifaatuu hamaa keessa seena sodaa haaluu ba'iinsaa loltoota siivilii irratti qiyyaafatanii sodaaf jecha maqaa abbaan isaanii dha'u sodaatu. sanbata darbe yoo xiqqaate namoonni saddeet loltoota rsf'n kan ajjeefaman yoo ta'u kanneen keessaa baay'een isaanii naannoo sanatti argamuu afp'tti himaniiru namoonni kun kan ajjeefaman sababaa saamichi raawwatamu dhaabsisuu yaalanitti erga kaartuu mool waraansaan bututtee as uummata walakkaa miliiyoonaatu kutaa aljaziiraa keessa qubatanii jiru. gama oduu biraatti naannoo immoo guyyaa kabajaa ayyaana kiriismasii sababeeffachuudhaan hoogganaan kaatolikii roomaa poop firaansis ergaa dabarsaniiru warraaqsi biyyoota baay'ee keessatti taasifamaa jiru akka dhaabatuufillee waamicha dhiheessan.
Hoogganaan Kaatoolikii Roomaa Poop Firaansis wiixata har'aa ergaa ayyaana Kirismasii yookaan dhaloota Yesuus Kiristoos sababeeffachuun dabarsaniin daa'imman waraana keessatti du'aa jiran gaazaa dabalatee Yesuus xiqqaa har'aa ta'uu ibsuun haleellaan Israa'eliin namoota nagaa qulqulluu irratti raawwataa jiru suukkanneessaadhaa jedhan. Poop Firaansis itti dabaluunis haleellaan gaafa onkoloolessa torba humnoota hamaasiin raawwate gochaa jibbisiisaa jechuun namoonni gara dhibba tokkoo ta'an kanneen ammallee gaazaa keessatti ukkaanfamanii jiran. Akka gadhiifaman gaafataniiru Poop Firaansis erga gara hoogganaa Kaatoolikii Roomaa ta'anii yeroo kudha tokkoffaaf ayyaana Kiriismasii kabajaa kan jiran kanneen meeshaa waraanaa oomishan ololtoonni waraanaa gochaa isaaniirraa akka dhaabbachuu qabanii fi walitti bu'iinsoonni hawaasummaa siyaasaa fi humna waraanaa biyyoota akka yuukireen siiriyaa yemen liibaanoon armeniyaa fi azerbaajaan keessaa xumura akka argatu akkasumas mirgi baqattootaa guutummaa addunyaarra jiranii akka kabajamuuf waamicha dhiyeessaniiru.
Yuukireen keessatti hordoftoonni amantii Ortodoksii ayyaana dhalachuu yesus Kiristoos yookaan Kiriismasii yeroo jalqabaaf guyyaa har'aa muddee 25 kabajan.
Yuukireen keessatti hordoftoonni amantaa Ortodoksii kanaan dura guyyaa Kiriismasii yookaan dhaloota yesus Kiristoos amajjii torba Raashiyaa waliin kabajan bara kana mootummaan jijjiiruun guyyaa har'aa muddee 25 akka kabajamu taasifameera. Kabaja ayyaanichaa irrattis hordoftoonni amantaa Ortodoksii baay'een tajaajila mana amantichaa fi kabaja ayyaanichaa irratti hirmaataniiru. Kabaja ayyaanichaa sababeeffachuun pirezidaantiin biyyattii Volodimiir Zelenski ergaa dabarsaniin Yuukireenoonni hundi waliin jirra. Hundi keenya ayyaana Kiriismasii waliin kabajne guyyaa tokkotti akka maatii tokkootti akka saba tokkoottii fi akka biyya tokkoomteetti jedhaniiru. Waldaaleen yookaan charchiiwwan baay'een Yuukireen keessa jiran baay'inaan amajjii torba guyyaa Kiriismasii kabajatu. Jireenya isaanii guyyaa guyyaa keessattis kalandarii biyyoota warra lixaarra kan warra Girigooriyaanii fayyadamu. Zeleniskiin pirezidaantiin Yuukireen ji'a adoolessaa keessa seera mallatteessaniin lammiilee Yuukireen hambaa Raashiyaa ayyaana Kiriismasii gaafa amajjii torba kabajamu irraa gara gaafa muddee 25tti akka biyyoota warra lixaatti akka kabajamu murteessaniiru.
walwaraansa gaazaa keessatti israa'eliif hamaas gidduutti taasifamutti xumura taasisuuf masriin yaada furmaataa guddaa qabattee dhufteetti jedhan aangawoonni olaanaan biyyattii tokkoof dippiloomatiin awurooppaa tokko kunis west baankiin dabalatee gaazaan garee bulchiinsa ogeessota faalisxeeniin akka bultu kajedhudha jedhaniiru.
Aangawaan Masirii kun wiixata kan akka beeksisanitti waraanni garee lamaan gidduu akka dhaabbatu waamicha dhiyeessu namoonni to'annoo jala jiran dabareedhaan akka gadhiifamanii fi bulchiinsi gaazaa garee ogeessota paalistiinitti akka kennamu taasisuu kan jedhudha. Karoorri kun Kaataar waliin kan hojjetamee fi Israa'el, Hamaas, Yuunaayitid Isteetsii fi mootummoota Awurooppaaf dhiyaachuuf kan jiru yommuu ta'u, hanga ammaatti garuu yaadota waraanichi akka dhaabbatuuf dhiyaatan keessaa kan dursi kennamuufis jedhameera. Kunis galma Israa'el isa Hamaas balleessuu irraa gadi kan bu'u garuu immoo waraanaan booda to'annoo gaazaa fi Israa'el isa waraanaan. eeguuf fedhii qabdu kan hin guutne fakkaata gareen kaabinee israa'el kan waraana kana hoogganaa jiran ministeera muummee israa'el beenjaamin natanahu dabalate wiixata kanaan booda dhimmoota waraanichaa haala namoota ukkaanfamanii irratti ni mari'atu jedhaniiru aangawaan israa'el tokko maqaan isaanii akka dhahamu kan hin barbaanne assosheetid pirees akka gabaasetti garuu immoo yaada furmaataa waraana dhaabuuf karaa masrii dhiyaate kanarratti mari'achuuf dhiisuu isaanii irratti wanti jedhan hin jiru yaadni furmaataa amma kaa'ameera jedhamu kun kan dhagahame waraanni gaazaa keessaa akka haaraatti guyyoota sadan darban kanatti dhiiga hedduu erga dhangalaaseen booda humnoonni israa'el gaazaa gama kaabaa fi kibbaatti humna qilleensarraan lammiilee paalistiinotaa kurnootaan lakkaa'aman erga ajjeesee fi loltoonni kudha torba waraana kanarratti erga du'aniin boodas jedhameera waraanni israa'elii fi hamaas gaazaa akka malee kan miidhee fi lammiileen paalistiin kuma digdamaaf dhibba afur yommuu du'an kanneen baay'inni isaanii miiliyoona lama tuqaa sadii ta'an immoo qe'ee isaaniirraa buqqaaniiru.
kan har'a kabajamaa jiru guyyaa dhaloota gooftaa yesus yookaan kiriismasii ilaalchisee jaallanneen pirezidaantii tokkummaa waldoota oromoo warra wangeelaa amantootaaf ijoollee dubbisuudhaan kan qindeessite qabdi gara sanatti ceena.
ayyaana dhalachuu gooftaa yesus ilaalchisee ibsa kan nu kennan pireezidaantii tokkummaa waldooti kiristaanaa oromoo akkasumas luba waldaa laas veegas ka ta'an luba lamaayyoo fiixee akkas jedhu.
ayyaanni kun kiristaanotaa fi ayyaana guddaadha guyyaatti akkuma ofaa keessatti abdachiisee kan inni ture karaa raajota isaatii. Nagaa waaqayyoof nama gidduu dhaabbatee deebisuudhaaf namootaaf immoo du'ee du'aa ka'uudhaaf guyyaatti fayyisaa biyya lafaa inni ta'ee yesus kiristoos dhalateedha. Kutaa yeroo baay'ee dhaloota gooftaa irratti nu yaadannu isa raajii isaayyaas boqonnaa sagal lakkoofsa ja'aaf torba irratti dubbatameedha. Akkana jedhan immoo mucaan nuuf dhalateera. Ilmis nuuf kennameera. Humni mootummaa isaa gatiittii isaa irra jira. Maqaan isaas gorsaa dinqii waaqayyo jabaa abbaa bara baraa. Hangafa nagaa hin jedhamu. Guddinni mootummaa isaatii fi guddinni nagaa isaatiis dhumaa hin qabu. Ameen.
Wal waraansaan warri kaan caamaan bishaanni guutee dambali'uun balaa adda addaa keessa jira. Ayyaanni kun warra akkasiidhaaf abdii maalii fidee dhufa?
Dhalachuun gooftaa yesus kiristoos namoota rakkina garaagaraa keessa jiranii fi abdii fidee dhufa. Sababiin isaa gooftaa yesus kiristoos warra rakkina keessa jiraniifis fayyisaa ta'ee dhufe. Warra haala mijataa keessa jiraniifis fayyisaa ta'ee dhufe. Kanaaf rakkina isaanii keessa taa'anii miidhama isaanii keessa taa'anii yesus kiristoos inni fayyisaa ta'ee waggaa kuma lama dhufe kun amma jireenya isaanii keessatti sababii fayyina bara baraa gooftaa yesus kiristoosiif argatanii fi rakkinuma keessa taa'anii abdii qabu. keessattuu biyya keenya keessatti yeroo ammaa kana keessatti baay'ee haala nama gaddisiisuun uummanni keenya rakkoo guddaa keessa jira. Waggaan darbe kun waggaa ulfaataa waggaa uummanni keenya baay'een waraanaan miidhame uummanni keenya baay'een karaa dhukkubaatiin miidhame balaa gogeetiin miidhameedha. Achuma keessa taa'anii abdii fayyinaa isa yesus kiristoos isaaniif kenne akka isaan abdatan taasisa. Egaa kana irratti immoo warri iddoo gaarii jiran iddoo mijataa jiran jara warra amma rakkina keessa jiran kana kadhannaa isaaniitiin yaadachuun gargaarsa isaanirraa eegamu isaaniif gochuun gargaaruun baay'ee kiristaanota biyya adda addaa jirurraa barbaadama jedheetan yaada akkasitti
Kiristaanota ayyaana kana ayyaaneffataa jiraniif dhaamsi dabarsitan yoo jiraate.
Kiristaanota kan jedhaman fayyisaa yoo ta'u gooftaa yesus kiristoos kan amanan hunduma isaaniitiin bagaa ayyaana dhalachuu gooftaa keenyaa yesus kiristoos seenaasaa kan bara kuma lamaaf digdamii sadii nagaadhaan geessanii ayyaanni kun ayyaana nagaa ayyaana gammachuu ayyaana eebbaa ayyaana ulfinaa isiniif ta'uu jedhaani. Ayyaana yerootti warra miidhaman yaadannu warra nyaata dhaban yaadannu warra nagaa dhaban yaadannu warra gargaarsa keessa barbaadan yaadanne isaan gargaaru nuuf ta'uun jedhaa keessattuu saba Oromoo yeroo ammaa kana keessatti rakkina guddaa keessa jiran ayyaana kanallee yaadeffachuudhaaf carraa kan hin qabne iddoo isaanii iddoo rakkinaa kan ta'e abdiin kutatinaa jabaadhaa waaqayyo isin wajjin jira nus immoo waaqayyo isiniif kadhannaa jechuudhaan barbaada.
Waldaalee kiristaanaa magaalaa Dubaay keessa jiraniin akkaataa itti ayyaaneffatan gaafadheen ture.
Maqaan koo Sooyyomee Abdiisaan jedhama. Waldaan keenya maqaansaa waldaa kanaan afaan Oromoo Imireetotaa jedhama. Yeroo baay'ee ijoolleen baay'een mana maadaamii keessa hojjetu gatii ta'eef warri bakkee hojjetanii wajjin boqonnaa isaanii fudhatanii guyyaa kanatti uffata aadaa isaanii uffatanii soomaaf sagadaanii. Waaqayyoon hin galateeffatu waldaa keessatti faarfannaatiin walalootiin karaa garaagaraatiin ijoolleen xixinnoo daa'immanis jiru gatii ta'eef isaanis diraamaa baacoo waan adda addaa qopheessuutiin akkasiin waaqayyoon galateeffanna. Gooftaan keenya yesus kiristoos fayyisaa biyya lafaa ta'ee nu dhalate gatii ta'eef harki waaqayyoo hundumaa iddoo hundumaa qaqqabuu hin danda'a gatii ta'eef akka harki waaqayyoo nagaaf tasgabbii buusuuf kadhannaatiin hin yaadanna akkuma kanas immoo akkuma biyya keenya irratti nagaan bu'uuf. Waaqayyoon kadhannaatiin yaadanna jechaadha.
Raawwalicha jiru waldaan keenya immoo waldaa kiristaanaa warra wangeelaa imiraatota afaan oromoo. Yeroo baay'ee biyya kana keessatti gaafa ayyaana waggaa waldaatti ol geenye sagalee waaqayyoo dhaggeeffachuudhaan waaqeffannaan ayyaanicha akkaataa kanaan dabarsina. Dhalachuun yesus kiristoosii isa inni guddaan ifa biyya kanaa ta'uudhaaf nuun dukkana keessaa gara ifaatti nu fiduudhaaf cubbuu keessaa nu baasee. gara qulqullummaatti nu fiduudhaaf ofii taa'aasaa gadi gara biyya lafaa kanatti dhufe biyya nuun keessa jiru kanatti waaqayyoon galateeffanna nagaan baay'ee nagaan galla garummoo akka keenya warri carraa hin argannee fi gooftaan guyyaa tokko carraa akka isaaniif laatu abdii qabna lafa jiran abdiidhaan kadhannaadhaan akka isaan eeggatanii ergaa kanan dabarsaa.
Ijoolleen ayyaana har'aa kan hawwii guddaadhaan akka eeggatan beekamaadha. Waldaa Oromoo Adventistii guyyaa torbaffaa Minisootaarraa naanaatii guddatoo kabajuu ni jaallattaa maaliif jedheen gaafadheen.
Eeyyee Sababnisaa Kiristoos nuuf dhalachuu jireenya nuuf kenne. Kennaas naan argadha. Inni guddaan Kiristoosiin argachuudha.
Waldaa keessatti maal gootanii ayyaaneffattan natti?
Faarfannaa faarfadha.
Amma faarfachuu dandeessaa?
Eeyyee.
Mee jedhe?
Ageessee oduu misraachoo. Ageessee oduu gaarii. Ageessee oduu miidhagaa. Ageessee oduu dhalachuu gooftaa. Ageessee oduu misraachoo. Ageessee oduu gaarii. Ageessee oduu miidhagaa. Ageessee oduu dhalachuu gooftaa.
Baay'ee gaariidha. Kan biraa waan jechuu barbaaddu jira.
Eeyyee.
Mee jedhe?
Bagaa dhalachuu gooftaa yesuusii isin ga'e.
Keessummoota koo mara galateeffachaa kan hin har'aaf jedhe kanumaan xumure an jaalanne gammadaati nagaatti.
ayyaanni kiristaanotaa guddichi ga'uu isaa dura israa'el waraana hamaasiif michoota isaa irratti geggeessitu itti fuftee jirti garuu aangawoonni yuunaayitid isteets sababa walitti bu'iinsa gaazaa keessaan balaa hamaan ga'uu malaa jechuun akeekkachiisaniiru jedha gabaasii araash arbasaadii kuno. gaazaa keessaa jala bultii ayyaana dhaloota gooftaa yesuusi waraanni israa'el suraa kaaba gaazaaf. gara kibbaatti kahan yuunis keessatti duula cimaa jedhee ibsa keessaa muraasa agarsiisu gadhiise israa'el haleellaansee naannoo bu'uuraalee misooma hamaas irratti kan xiyyeeffateedha jetti gama biraatiin lammiileen faalisxiin magaalaa kahan yuunis keessa jiraatan haleellaa xiyyaaraa qilleensarraan halkan raawwatame hordofuun sirni awwaalchaa geggeeffamuu dura reeffa namoota du'anii walitti qaban addunyaan irra hedduun namoota nagaa. naannoo faalisxiin keessa jiraataniif gargaarsa baay'ee barbaachisu akka dhaqqabuuf lolli yeroo dheeraaf akka dhaabatu torban hedduudhaaf gaafachaa tureera. pirezidaantiin yuunaayitid isteets joo baayidan tuuta oduuf baga ayyaana dhaloota gooftaa yesus geessan jechuudhaan hawwa isaanii ibsanii muummicha ministeeraa israa'el benjamin naatanyaahu waliin marii dheeraa geggeessuu isaanii dubbatan baayidan mariin sun ka dhuunfaati jedhanii dhukaasi akka dhaabatu garuu hin gaafannee jedhan. gama biraan teelaaviif keessatti natanyaahuun walga'ii kaabinee torban torbaniin taasisan irratti dubbataniiru haasaa baayidan waliin taasisan kan mirkaneessan yoo ta'u israa'el mootummaa abbaa biyyummaa qabdi yeroo waraanaa dhiibbaa alaatiin hin ajajamtu jedhan waldhibdeen gaazaa keessaa giddugaleessa bahaa alatti babal'achuu mala sodaa jedhu dhaqqabsiisee jira. aangawoonni yuunaayitid isteets sababaa deeggarsa waashingtan israa'eliif gooteen kan ka'e miirri farra ameerikaa akka dabalu akeekkachiisaniiru.
israa'el badiisa hamaas onkoloolessa torba dhaqqabsiiserraa akka dandamattu akka ofirraa ittistu gargaaraa jirra. gareen jihaadaa addunyaa guutuu israa'eliin deggaruu keenyaaf miseensonni isaanii ameerikaatti akka duulan gaafachaa jiru kanaaf sadarkaan balaa ga'uu maluu yeroo kamiyyuu caalaa ol ka'ee jira onkoloolessi torba ibiddatti boba'aa naqe daangaa keenya nageenya isaa eeguuf ilaalcha jiru cimsuu qabna.
haleellaa waxabajjii torba israa'el irratti raawwatamee namoota kuma tokkoof dhibba lama galaafate hordofuudhaan erga duulli garee kana irratti geggeeffamuu jalqabe yoo xiqqaate lammiileen faalisxiin kummi digdamni du'u kan hamaasiin to'atamee jiru ministeerri eegumsa fayyaa gaazaa dubbateera aangawoonni yuunaayitid isteets akka jedhanitti deeggarsi biyyattiin israa'eliif gootu biyya ameerikaa irratti rukuttaa dhaqqabsiisuu malaa yaaddoon jedhu jiraachuu beeksisan.
The current conflict um, is causing, I think, contributing to a heightened threat environment. Um, what we are seeing is foreign terrorist organizations.
Waldhibdeen amma jiru haala balaa hamaa ta'e fidaa jira. Kanaafis gumaacha qaba jedheen yaada. Wanti nuti argaa jirru dhaabbileen shororkeessummaa biyya alaa haala kanatti fayyadamanii hordoftoonni isaanii akka socho'aniif tarkaanfii akka fudhatan waamicha gochuu isaaniiti. achiis onkoloolessa torba karaa hawwatame haleellaa gara jabinaarraa kanneen maddan walitti bu'iinsa biyya alaaf suraalee suukanneessaa amma ba'anii mul'atan irraa kaka'umsa sirrii hin taane fudhatu kanneen ittiin jennu namoota dhuunfaaf gareelee xixiqqoo argaa jirra jedhan yeroo kiristaanonni ayyaana dhaloota yesus kristos ayyaaneffatan amanticha keessatti magaalota akkaan barbaachisaa irra hedduu keessatti halkan calliinsaan darbaa.
The whole world is celebrating Christmas uh, this year, but not Bethlehem, not the birthplace of our Lord Jesus Christ. Bethlehem is celebrating Christmas with sadness and sorrow.
Ayyaana dhaloota gooftaa yesus waggaa kana addunyaa guutuutu kabaja. Bakka dhaloota gooftaa yesus Beetlehem irraa kan hafe. Beetlehem ayyaana dhaloota yesus gaddaan kabajaa jirti. Sababiinsaas Gaazaa West Baankiif qabiyyee Faalistiinotaa mara keessatti waan ta'aa jiruuf jecha. waggaa kana waldooliin kiristaanaa beetliheem keessaa deeggarsa uummata gaazaaf qaban ibsuuf jecha seenaa dhaloota yesus kristos bakka dallaa shiboon marfame caccabaa manneenii mul'isuudhaan yaadatanii oolan aangawoonni gamasee akka jedhanitti waggaa kana tuurizimiin hanga baatii fulbaanaatti miliyoona tokkoof tuqaa sadiirraa gad bu'e ergasii qabee tuuristiin tokkoyyuu gamas hin dhufnee jedha gabaasi araash arbaa saadii.
hordoftoota keenya jaallatamoo kibxata kibxata yeroo mara qophii keenya waa'ee uummata oromoo kana beektuu laata jedhu seenaa aadaa duudhaa ogbarruu aartii muuziqaa barnoota kalaqaaf jiruu hawaasummaa oromootti fuuleffatee dhiyaatu irratti hayyootaaf ogeeyyii adda addaa akkasumas ba'iilee hojiiwwan isaanii dhiyeessina torban torbanitti sagantaa keenya kibxataa irratti nu eeggadha yaada qophii kana laalchisee qabdanis suur sagaleen yookaan barreeffamaan nuuf erguu dandeessu.
gabaasa keenyattaanu keeniyaan hanqina nyaataa furuuf yaalii gochaa jirtu irratti fuulleffataa nu hordofa. addunyaa irratti yeroo uummanni gara magaalaaleetti yaa'u heddummaataa dhufetti hanqinni wabii nyaataa dabalaa jira. naayiroobii keessatti rakkoo hanqina nyaataa kana furuudhaaf teeknooloojii qonnaa magaalaatti fayyadamaa jiran gabaasaa juumaa majaangaa.
Bakka hospitaalli maqaa aadde Luusii Kibaakiitiin moggaafame itti argamu magaala Naayiroobii naannoo Istilaand jedhamutti namni Girigoorii Kimaanii jedhamu bakka qotiinsaa isa magaala keessatti argamutti biqiltuuwwan horsiisaa jira. Shaambaa yookaan qotiinsa magaala keessaa jedhuun. Kaayyoon isaa magaala keessatti midhaan nyaataa oomishuudhaan beela hanqisuu. Akkasumas nyaata madaalawaa ta'e argamsiisuudha. Qotiinsi magaalawwan keessaa akka jajjabaatu barbaada. Wiirtuu wanneen hojichaaf gargaaranuutii fi odeeffannoo hundeessuudhaan hojicha babal'isuu barbaada.
Hawaasaalee magaalaalee keessa jiraatan dadammaqsaa jirra. Namoota dhuunfaa maatiin isaanii lafa xiqqoo qaban dadammaqsaa jirra. Lafa kuduraaf muduraa itti oomishatan qalloo taate yoo qabaatan akka irratti nyaata oomishuu danda'an itti agarsiisna. Kunis akkasiniif maatiin keessan midhaan bittaarraa of qusa.
Namoottan addunyaa kana keessa jiraatan walakkaadhaa ol ta'aniin magaalota keessa jiraatu. Akka tilmaama baankii addunyaatti bara kuma lamaa fi shantama keessa namoottan dhibbeentaa torbaatama ta'anii magaala keessa jiraachuuf deemu. Akka baankiin addunyaa dabalee jedhetti lakkoofsi jiraattota magaala Naayiroobii yeroo ammaa miiliyoonii afuriin dabalee jira. Dhaabbata mootummoota gamtoomanitti jaarmiyaan nyaataa fi qotiinsaa yookiin faa'oon gamasaatiin magaalotiin babal'achuun isaanii lafa kanaan dura qotiinsaa fi oolaa ture harka caalaasaa fudhachaa akka jiru ibsee jira. Qotiinsi magaalaa lafa ijaarsa manaa irraa hafe irratti qotiinsa magaala keessaa yookiin shaambaadhaa fi oolchuudhaan fayyadama teeknooloojii qotiinsaa guddisaa jira. Dhimma kana irratti barumsi jiraattotaa fi barattootaa fi kennamu Naayiroobii keessatti jalqabee jira. Meerii Kimaanii ogeettii qotiinsaati. Waan jettu qabdi dhimma kana irratti.
We have different technologies whereby we have fish farming, hydroponic, aquaponic, poultry farming.
Teeknooloojii adda addaa bakka horsiisa qurxummii haayidrooppoonik akwaappoonik jedhamu qabna. Kanneen biroos kan akka tisiisawwan nyaata beeladaa hojjechuuf fayyadan qabna.
Chaarlee Chaangiriiwaa ogeettii fayyaati. Karaa qotiinsaa mana borootiin mala kuduraanii fi muduraan amma akaakuu ja'a ta'an bakka xiqqoo tokkotti biqiluu danda'an maluudhaan hojjechaa jirti. Waa'ee isaas ni dubbatti.
You don't need a lot of space. You don't need ati extra manure or extra land. So they grow at the same time.
Bakka baay'ee lafa bal'aa sin barbaachisu. Hundi isaanii yeroo tokko keessa biqilu. Yeroo tokko keessa ga'u. Oomisha isaa walitti qabatta. Deebi'anii immoo guddatu. Bara kana karaa nyaataatiin waan gaarii waanan murteesse natti fakkaata.
Yemmuu magaalaawwan Afrikaa guddachaa adeemaa jiran kanatti. magariisummaa isaanii qabatanii akka turan abdii qaba Girigoorii Kamaanii Keeniyaa keessatti hundeessaan qotiinsa magaala keessaa.
My vision is to see that every building in this uh, great city of Nairobi and other cities in Africa they are very green, very lush.
Gamoowwan magaalaa Naayiroobii fi magaalaawwan Afrikaa kan biroo keessa jiran akka magariisaan marfamaniif naannoon isaanii lalisaa ta'ee argamudha mul'anni koo. Akkana gochuudhaan jijjiirama haala qilleensaa irratti qabsaa'uu ni dandeenya. Magaalaawwan keenyas kanneen itti fufinsa qaban taasisu akkasumas namoota lakkoofsi isaanii dabalaa deemaa jiru nyaachisuu Mootiin biyya Biriiteenii Chaarles sadaffaan dhiyeenya kana yommuu Keeniyaa daawwatanii qotiinsa magaalaa isa Naayiroobii keessa jiruu fi Sitii Shaambaa jedhamee beekamu daawwatanii turan. Itti fufiinsa akkaataa qonna magaalaawwan keessaa ilaalchisee kan dubbate kaaminiin haala qotiinsa magaalaa kana keessatti deebisanii hojiirra oolchuun yookiin itti fayyadamuun wanneen itti fayyadaman immoo xiqqeessuun akka barbaachisuu fi. Akkuma waliigalaatti wanti badu yookiin wanti hojiirra hin oolle akka jiraachuu hin qabnes hima. Gabaasni Juumaa Mojongaa akkaataa magaalaa keessatti boroo fi fuullee mana ofiitti waa oomishanii nyaachuu danda'amuun irratti Naayiroobii irraa qindeeffame kanuma. Ollaarraa waa baratanii itti fayyadamuudhaan rakkina jireenyaa irra aanuun immoo gamnummaadha. Jiraattonni magaalaa lafuma xiqqoo qaban irratti akka nyaata maatii isaaniitiif ta'u amma tokko oomishuu danda'an agarsiisa gabaasni kun. Mee mana mana keenyatti haa yaallu an Bafqaadduu Morodaati.
Daawwattootaaf dhaggeeffattoota keenyaa tamsaasa televiiziyoonaa sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromoo yeroo mara galgala sa'a lamaan walakkaa jalqabee haga sa'a sadiitti teessoo saatalaayitii kanatti aanu irratti argachuu dandeessu. VOA Itoophiyaa chaanal yookaan NSS Itiyoosaat Virchuwaal chaanal 57 Degrees West irratti lakkoobsa addaa kan sistemii Virchuwaal chaanal ammoo daawwattoota Itiyoophiyaa Eertiraaf Jibutiitiif 6230 ka Somaaliyaatiif 6231 ka keeniyaatiif 6232 hordoftoota VOA 24f 6233 akkasumas daawwattoota VOA TV yookaan TVMC duwwaajaaf 6229 kana malees marsariitii keenya VOA afaan oromoo fi fuulawwan miidiyaa hawaasummaa keenyaa ka feesbuukii tiwiitarii instaagiraamii fi yuutuubii irratti nu argachuu dandeessu.
Sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromoo irraa qophiin har'aaf jenne kanuma. Sagantaalee keenya irratti hirmaachuu yoo feetan imeelii keenya horn at voanews.com irratti dhaamsa nuu dhiisuu dandeessu. Miidiyaa hawaasaan gama feesbuukii facebook.com voa afaan oromoo tiwiitarii fi instagiraam irratti illee nu argachuu dandeessan. Gulaalaan sagantaa kanaa namoo daandii piroodiyuusarii keenya Nibusuu Taammiree gulaalaa viidiyoo lateeraa amantee akkasumas gama miidiyaa hawaasa qindeessuuf isin keessummeessuun an tuujubee horaati qophii booriitiin walitti deebinaa nagaatti bula.